allegedly as the tori dey go we dey hear say olori Marian? don see wen e be say olori toby phillips no fit to keep secret again e no fit to hide anymore dem say according to how dem take talk am o mm, dem say dem catch eh, olori eh, temitope where e dey run kitikiti dey run katakata and the wahala wey she carry go na palace for front of the honey of ife na she carry all the whole mata go land dem don dey accuse olorimarian o say na she do this one when e be say everybody don dey ask question on since e don tey now wetin be the big deal say kabiyesi wan bring back the love of im life back dem talk say the cow head don grow hair o and the ritual wey dem need to do to cleanse di palace go need to be done before queen naomi go return back inside di palace meanwhile queen naomi dey beg oni of ife make he change di date say with all dis things wey dey hang around all dis anomalies say she no sure say she go feel safe for inside di palace temitope be like say e get a lot of things to say regarding dis matter be small shocking information how would they hear o oh? if you hear am sef you sef go open mouth as i hear dis alleged information i say make i pack o oh, make i rush come tell una because drama don erupt for inside the palace of the Ooni of Ife as Temitope and Olori Mariam don clash over Queen Naomi and her return back inside the palace of the Ooni of Ife and i welcome back again to my youtube channel o oh my correct correct people. if na the first time where you they see this youtube channel I beg make you try like this video and make you subscribe to the youtube channel if you're not a returning subscriber i thank you well well o oh. na you go go go now im be di real mvp e don happen o oh, for inside the palace my people wahala dey as olori temitope and eh, marian dem don carry fight come over queen naomi mata in fact eh, dem say di palava don bring eh, break di honey of ife palace down and dis one no be small gist wetin we hear o oh, according to how we take hear am dem say olori temitope and olori marian don jam for back of ojaja mall e be like say olori temitope dey shop for the shopping mall When e be say olori mariam don catch am before not be once not be twice make una remember say e bin get wen we hear tori say kabiyesi don bin ban am make e no dey go for inside the shopping mall again dem say olori temitope still dey shop for inside the palace even after queen naomi and the oni don decide say she no get such privilege to dey cross boundary and make she stop to dey go shop for there as the tori go olori Marian, e don see wia temitope and dem dey go shop there and e no fit to hide am anymore dem say she catch eh, temitope dey run and there na there na di wahala na first eh, e take start mariam dey accuse temitope say she dey spread rumour about uh, eh, di cow head wey dem talk, say dem bin see inside queen naomi private chamber yes make una remember that gist now na that one na im dey cause wahala olori temitope dey talk say na olori mariam na im plant am na wetin wey she call uh, eh, di kabiyesi the honey of ife dey tell am omo dem say temitope don carry dis tori go give the honey of ife They yarn am say na olori mariam na im dey in di middle of everything make dem stop to dey run kitikiti katakata dey find who be di culprit temitope don call names o she name names on dis one but as we hear elders dey for palace dem don dey involved already for di matter and oni dey para e dey pepper am for body e dey vex dem say e still dey insist say queen naomi go return o on sunday di 30th of june say queen naomi must return kabiyesi no wan hear say e get anytin wey dis women do to jeopardize di return of queen naomi but pipo dey warn am about di pollution wey don already dey on ground for inside di palace queen naomi wan return we know say she wan return but she go open her korokoro eye enter palace wey all dis kain level of wahala dey na a safe thing for queen naomi to do be that. na the question wey dey on everybody lips be this. na wetin be the big deal na so some people dey ask dem talk say the cow head don grow hair na there na di wahala dey so cow wey dem cut hair still get power to dey grow and the ritual dey needed to be done to cleanse the palace before queen naomi go fit to come back meanwhile queen naomi don dey her family don dey her mama sef join body say abeg make dem postpone dis thing make dem postpone am say di tins wey dey surround dis im daughter return e too much di katakata wahala buhaha wey for surround am e too much eh as di fight dey unfold dem say eh, olori mariam and olori temitope dem dey exchange blows wigs dey fly up and down people dey try to separate dem my people if dis gist wey we dey hear na true e mean say wahala never finish for inside di palace o oh. trouble still plenty kasala still plenty di matter no be small thing na dem dey deal with inside di palace and e be like say eh, as dem dey fight make queen naomi no come back to di palace dem don begin to dey fight demsef as well enemies don dey fight yes eh dem say di honey of ife and queen naomi relationship still dey very very strong and intact but all dis tins wey we dey hear say enemy don plant bad tins which one don dey here dat one don dey there e dey put fear for our body eh online in-laws don go for comment section o oh, because reaction don spark reaction don spark for comment section People talk say oni go need to divorce olori Maria and olori ronke as advised The wedding go take place on sunday abi queen naomi go temporarily settle for royal mansion for lagos till all the whole cleansing dey done for me oh, i feel say no need to rush no need to rush to eat soup wey e hot make e no go burn person mouth i support say make sunday wedding make dem shift am make dem shift am in my own humble opinion another person talk say nothing wey the honey go talk now wey e be say e go eh, e go qualify marian as somebody wey yan no dey inside this matter marian na one of the people wey e be say dem no wan make queen naomi return e don tey wey e don don make am clear kabiyesi go need to use marian as a scapegoat so that e go learn if queen naomi no return back to the palace on sunday then it is done the drama don too much the wahala don too much we no come know where they dey carry the matter dey go again these women dey too evil eh these women dey too evil is it a taboo for these women to be divorced by kabiyesi eh shey na a taboo i no fit believe the reason why kabiyesi still keep all these women for inside the palace despite all the badoski move wey dem dey do my correct correct people this is getting rather embarrassing e dey dey embarrassing at this point i no come know eh it will work oh some people dey insist say make queen naomi come back say this thing na enemy plot to stop her for coming back say make dem do everything in their power to happen to come back e dey unfortunate o e dey unfortunate say na agberos kabiyesi carry enter inside the palace and they dey drag the time back for am as we dey hear the alleged information what a shame what a shame my correct correct people ah, i just tire for the matter oh i just tire for the matter as e dey go hey eh, wetin you think about this particular matter wetin you think abeg make you share your thoughts below in the comment section if you never like and share the video abeg like and share if you never subscribe to the youtube channel and turn on notification bell I bet me you endeavor to do that one me i go try bring you more fresh and spicy updates as it e dey drop Now so i go rush package and come still informate my correct correct people. make you not forget say it e dey very very important for you to like and share the video And dey come with more updates